ubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
Maramutse Fideli turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje jo ku munsi wa mbere ko yongereje gushika ku miliyoni icumi z'amadolari agashimwe kazohabwa abantu bazotanga amakuru azotuma hafatwa abategetsi batatu ba Al Shabab muri Somalia itangazo rya ambasade ya Amerika muri Kenya ryejo ku munsi wa mbere ryavuze ko abategetsi ba al shababu bariko barondegwa na amerika ari ahmed diriye mahade karate hamwe na jehade mustafa aka gashimwe kerekeye kandi ku makuru yose azotuma haba ihungabanya ry'iminyuro yose al shababu icishamwo uburyo bw'amafaranga Ahmed Diriye ni umukuru wa Al-Shababu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane gushika ubu yari yaratangiwe na Amerika agashimwe kangana miliyoni zitandatu z'amadolari kuwotanga amakuru ya yuko y'uwo mufata mo Mahade Karate nawe aza ku mwanya wa kabiri k'uburongozi bwa Al-Shababu nawe Jehad Mustafa afise ubwenegihugu bwa Amerika yaranabaye muri leta ya California mu burengero mu burengero bwa Amerika azwi kandi nk'umwe mu batanga inyigisho za gisirikare kandi n'umwe mu nzobere mu gukoresha ibisasu bituritswa vyatezwe bikagandagura amasinzi y'abantu muri sudani kandi leta ya darufuru yaratangaje ibihe bidasanzwe inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho barasiye abahuza bariko barafasha gutatura amatati hagati y'amoko muri ako karere ayo masasu yahitanye abantu mirongo ibiri na bane akomeretsa abandi mirongo ine n'umwe inyuma y'inama yihuta ya komite ijejwe ibibazo by'umutekano yabaye mu ijoro ryo ku munsi w'imana buramatari wa leta ya Darfur yo hagati Saade Adamu Babikar yarasohoye itegeko risaba ibice byose by'iyo leta kushigwa mu bihe bidasanzwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe iyo ngingo yafashwe inyuma y'aho abagabo bitwaje inkoho barasiye abagize komite yatowe kugira ihuze amoko adacana uwaka ariyo y'abawadi sale n'ababendasi amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga ko abo bahuza bagirizwa guhengamira ku ruhande rumwe ibyaciye bitera ishavu urundi ruhande buramatari babika yategetse kandi ko amakoraniro yose ahagarikwa muri utwo turere turangwamwo icuka kibi hagati y'abene gihugu
Washington ijwi rya Amerika
mwevugwa hanze y'umugabane wa Afurika leta zumwe za leta ya perezida Joe Biden yaremeje ko Iran ikibangamiye umutekano wahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo hamwe n'umwe mu bahoze ari abafasha biwe nawe ni Brian Hook yahoze ari intumwa idasanzwe ya Amerika muri Irani ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu mu ndwi iheze bwaramenyesheje kongere ya amerika ko abo bategetsi babiri bahoze muri leta ya donald trump bahowe na irani kubwo akazi bakoreye leta ya amerika itorokanzu ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ryanditse mu kwezi kwa gatatu ko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa amerika buriha buri kwezi imiliyoni zirenga zibiri z'amadolari kugira acungere uh, umutekano wa Mike Pompeo na Brian Hook bahoze ari abategetsi kuri leta ya Trump. Abategetsi muri Irani bagirije abo bahoze muri leta ko aribo batanze uruhusha mu gitero c'indege ya drone ya Amerika yahitanye umukomanda wa Irani azwi ku izina rya Kasem Soleimani i Bagdad mu kwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri ariko naho leta ya Joe Biden kibandanye irihaye mafaranga yo gucungira abahoze ari abategetsi muri leta iranabandanya kandi ibiganiro na Iran ku masezerano ya nucleaire yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
Washington ijwi rya Amerika muri oni naho inama ya bose yaremeje ejo ku munsi wa mbere integuro y'itegeko isaba uburusiya gushumbusha abantu bishwe hamwe n'ivyononywe n'intambara yatewe muri irani uburusiya ntibwashoboye guhagarika iyo nteguro y'itegeko nk'uko busanzwe bubikora mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano iyi nteguro y'itegeko yatanzwe na ukraine canada ubuhorande na guatemala yemejwe ku majwi mirongo icenda nane ibihugu cumi na bine vyatoye birahakanira itegeko birimwo uburusiya ubushinwa kiba mali na etiyopiya ibindi mirongo irindwi na bitatu vyahisemwo kwinumira ntibyagira ico bivuga ahanini bigizwe n'ivyo ku mugabane wa afurika ariko kandi na brezile israeli ndetse n'ubuhindi ambasaderi wa ukraine muri oni sergi christ Tia yavuze ko igihugu ciwe kirindiriwe n'umutwaro munini wo gusanura ivyasambuwe n'intambara ariko kandi akavuga ko bagize ingaruka z'iyo ntambara bakwiye gushumbushwa n'abayiteye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarashimye iyo nteguro yafashwe na ONU ku cicaro ca ONU i New York intumwa y'Uburusiya iragiriza ibihugu vyo mu burengero bw'isi kuba bigomba gukoresha amafaranga bwafatiye uburusiya kugira buyakoreshe mu kugurisha ibigwanisho bifasha mu ntambara muri Ukraine
urakoze yarobisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abarovyi bakorera ku myeha itandukanye iherereye ku kiyaga Tanganyika basaba leta Burundi kwitaho ikibazo bamaranye imisi cibura ry'amazi meza n'utuzu twa sugumwe indwara zifatira ku isuku rike zitarabasinzikaza cyo kubura impungenge kuko indwara ni nyinshi y'ibyaduka dufise indwara za korera sinzi zinde na zikorona virusi ntizirahera ahubwo icyo twabasaba niko natwe mwadufashe ubushafa kuko twumva twavugiye twararushe abo ni abarovyi mu burundi mu rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuboregwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe mu rwanda kandi abahinga mu buvuzi b'indwara zifatira mu bihimba by'umubiri birimwo umushishito amara n'igitigu baraburira abaturarwanda ko botegerezwa kwisuzumisha hakiri kare igihe berekanye ibimenyetso izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuburegwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi ari kigali mu rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo inteko ishinga amategeko umutwe wa sena wari watumije ikiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije gukuraho ubudahangarwa umudepite wari uherutse kuvugwaho ubusinzi na perezida paul kagame kugeza mu masaha ya mbere ya saa yine izina ry'uyu mudepite ryari ritaramenyekana kugeza ubwewe ahisemo kwandikira perezida w'inteko ishinga amategeko agaragaza ko yeguye ku mirimo ye ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu agaragaje ko hari umudepite urangwa n'ubusinzi hari mu kiganiro cyabaye mu mpera z'iki cyumweru ubwo yaritabiriye ubutumire bw'umuryango uhuriweho n'abayobozi n'abafasha babo wa unity club ni memba wa parliament yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo bamufashe nk'inshuro eshanu ubu rwari urwa gatandatu ibingibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino amahirwe agira ngira ngo ntabwo arica umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi umuntu ufite imyunite ufatwa inshuro eshanu esheshatu umunsi se yishe umuntu nabwo ni imyunite minisita wa jasitisi imyunite bivuze iki ehe nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo wishe umuntu wasinze ntuhangarwa ibaruwa ya depite gamariyeri mbonimana yahise ihagarika ikiganiro mukuru wa sena y'u rwanda yari kugira n'abanyamakuru benshi mu banyamakuru bari bamaze kugera ku nteko ishinga amategeko bagaragazaga ko ikiganiro cyari kigamije kwambura uyu mudepite ubudahangarwa kitari kikiri ngombwa kuko yafashe iya mbere akegura uwo muhango utaraba mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda hari bamwe mu badepite bakoranye na mbonimana twashatse kubabaza uko babona ubwegure bwa mugenzi wabo umwe utashatse ko dutangaza amazina ye yabwiye ijwi rya amerika ko bibabaje kubura akazi kubera ikibazo yise gito nk'inzoga gusa yongeyeho ko babuze umudepite wari umuhanga kuko yari aherutse gutangiza umushinga mu nteko ishinga amategeko hamwe na bagenzi be ugamije kugira ngo hashakwe igisubizo ku bibazo bibangamiye sosiyete ahanini bishingiye ku nda ziterwa abangavu zigenda ziyongera buri mwaka mbonimana ari kumwe na bagenzi be bagejeje uyu mushinga ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu kwezi gushize gusa uza kwanga utaratorwa depite mbonimana aha yasobanuraga iby'uyu mushinga w'itegeko umuntu ugejeje ku myaka cumi n'itanu yemererwa kwifatira icyemezo ku birebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'umunani ari mirongo icyenda na babiri ku ijana bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro inzitizi y'uko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho depite mbonimana gamariye n'uwo mu ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa muntu pr iri shyaka niryo ryari ryamutanzeho umukandida mbere y'uko abadepite mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yari asanzwe ari umwarimu muri kaminuza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali dukubitire mu burundi abarovyi bakorera ku myeha itandukanye iherereye ku kiyaga tanganyika basaba leta y'uburundi kwitaho ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu twa sugumwe indwara zifatira ku isuku nke zitarabasinzikaza ni nyuma y'aho amazi n'ubwiherero bari bafise byatewe n'imyuzure mu mwaka uheze ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda turabitse abakuru baduserukiye ariko turiko turavyihweza umenga ntibatwitayeho ntahantu dushobora kuja kwituma ntaho turinda kwirukiye mu mapori mw'ishamba kakabuca umenga natwe ntaco twinjiza muri leta oya amazi ntayahari kwe aha nayo dutekesha canke ayo tunywa tuyakora aho nyene mw'itanganika kandi urabona nk'ubu urabona yamaze gutobeka abo ni abakora umwuga w'uburobyi mu bice biherereye ku myeha ya kajaga na olympique ku kiyaga ca tanganyika mu burundi bagaragarije ijwi ry'amerika ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu tw'ubwiherero dukenerwa cane n'abo barobyi hamwe n'abagendera ivyo bibanza ibintu biduhanze ni vyinshi aha nta n'ibombo rihari urumva niyo bagiye kwituma mu kazu arabura ukuntu agira soni kweri twe twinywera tanganyika nyene harimo iburiburi haba hakuye nk'ubuzu bwinshi bwa sugume ngaha na hariya hirya bakabushiraho kabisa cyo kubura impungenge kuko ingwara ni nyinshi y'ibyaduka dufise ingwara za korera sinzi izinde na zikoronavirisi n'izirahera ahubwo icyo twabasaba niko natwe mwadufashe ubushafa kuko twumva twavugiye twararushe abo barobyi basigura ko ico kibazo catanguye kwibonekeza mu mwaka uheze inyuma y'aho amazi n'utuzu twa sugumwe bari bafise twatwawe n'imyuzure yateye aho ikiyaga ca Tanganyika carenze aho cahora gishika kigatuma ibibanza bimwe bimwe bicegereye byuzura amazi ibindi birasenyuka kubera imvura nyinshi yaguye ubuzu bwa sugumwe nabuhari kuko bwatwewe najya amazi butwagwa najya amazi mugabo puraje nzima twe dufite imiryango itandatu mugabo bw'uno mwanya nta n'umuryango n'umwe dusigaranye abarobyi banyamwopori kubona dufite komite zitwa ngo ni komite yerekeye gukurikirana ubuzima bw'abarobyi hano kuri uyu mweyaho wa puraje kajaka genda babazwa cyane no kubona dufise akazu kasugumwa kamwe hari abantu sinzi sinzi kuba hari amafaranga agenda atozwa n'abahagarariye iyo myeha yo gutunganya ibibazo biba hanze akaba atakirakorwa muri ico gihe cose giheze abo bakora umwuga w'uburobyi bibaza haja bikabasiga nk'uko bavyiganiye ijwi ry'amerika gusa ijwi ry'amerika ryavuganye na bamwe mu barongoye iyo myeha batubwira ko bariko bariyungunganya mu kuraba uko bosanasana aho boba barifashisha mu kurindira ko hari cokorwa n'abandi babakuriye ngaho urabona hari umusenyi naho tugerageza kugerageza kurondera amatwarete acabomoka n'inzu zitarahera turitunganya kugira ngo tutuzi twa sugumwe twononekaye tusubiremwo kandi twabitanguye aha kandi abo barongoye abandi kuri iyo myeha bemereye ijwi rya amerika ko hari abarobyi bamaze kugirwaho ingaruka mbi n'isuku rike rirangwa muri ibyo bice bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego biraba barindiriye ko hari igikogwa abarovyi bakunda kurwara inzoka malariya ibyo tuba tubari hafi tugerageza tukabatwara kwa muganga ku byo dushoboye hama tubaye tunaniwe tubarungika imiryango yabo twaragishikanye muri federasiyo twaragishikanye no mu komine twaragerageje gutaka no gusaba muri administration kubera ibihe byari generale mu gihugu cyose baba kugira uno munsi nta kirajya mu ngiro turagerageza kurondera n'udushyirahamwe dutandukanye kugira ngo badufashe kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika umuyobozi ajejwe guteza imbere igisata c'uburobyi mu burundi deondi wa yezu amenyesha ko ico kibazo bakizi hari n'ibiriko birakogwa kugira ngo hubakwe utwo tuzu twa sugumwe turabizi cyane na cyane cyane nk'aho muze kuri olympique naho mu kajaga n'ahandi hatandukanye umwuzure washoboye ugira ngo washitse rero ubu twibaza ko nubwo ikiyaga cyatuvangiye kikabomora amatuwarete n'amazi yari yubatswe n'umugambi porodate wa mbere turiko turasaba iyindi migambi kugira ngo idufashe hanyuma ku kibazo c'ibura ry'amazi meza ku myeha yo ku kiyaga Tanganyika Nduwayezu amenyesha ko ico coco kitaratangura kwigwa ko gusa kizeza abo barobyi ko bari mu nzira yo kuvugana n'ikigo Regideso harabwo ko boshikirizwa amazi meza abo barangurira ibikorwa byabo ku myeha iri ku kiyaga Tanganyika na cane cane abahagarariye abandi bavuga ko bagereranije abantu bagendera ibyo bibanza ku munsi barimwe abaza gusuma ibyarobwe hamwe n'ingenzi zihagendera barenga ibihumbi bitandatu batandatu nabo bakaba bahura n'ico kibazo co kubura ubwiherero mu minsi iheze abari mu ndongozi zigize igihugu c'u Burundi baragendeye ivyo bibanza banashikirizwa ingorane ziharangwa babesezeranya ko mu gihe ca vuba bizotorerwa umuti ariko bagatangazwa n'uko amaso yabaye ayo nk'uko bivugwa n'abaharangurira ibikorwa by'uburobyi umunsi ku wundi bifuza ko boronswa amazi meza hamwe n'amatwarete Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika ikigali tariki ya cumi na kane ukwezi kw'icumi na rimwe isi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe indwara ya diyabete ishyirahamwe rihagarariye abagwaye iyo ndwara muri repubulika ya demokarasi ya kongo rivuga ko ari imwe mu ndwara zica abantu benshi mu ntara ya kivu yo mu buraruko inkuru y'imvaho n'umumenyeshamakuru wacu igoma ariya sanka dariyusi kuri uyu munsi mu mujyi wa goma no mu duce twinshi tw'intara ya kivu ya ruguru abahagarariye amashyirahamwe atandukanye y'abarwayi ba diyabete bakomanze buri muryango mu buryo bwo gukora ubukangurambaga kuri iyi ndwara no kuyisobanurira abatayizi habaye kandi igikorwa cyo gupima abantu iyi ndwara ubwitabire bwikubye kabiri ugereranije n'umwaka ushize abashinzwe ubuzima ku rwego rw'intara bahamagariye abantu kurushaho kwirinda diyabeti no kwisuzumisha uyu ni bwana barnabe mandevu buri masegonda umunani diyabete irahitana umuntu mu isi ibara ya oms n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abarwayi ba diyabete buri mwaka abantu barenga miliyoni itanu bicwa n'iyi ndwara tugomba kubwiriza abaturage kuko uyu mwaka twakiriye abarwayi ibihumbi bitanu rema matunguru amaze imyaka itanu afite diyabete iyi ndwara yahitanye ise na nyina yaje kumenya ko ayifite afite imyaka cumi n'irindwi Nilikuwa kuola sana, fatigue ya mingi, maana kichwa kwa inuma sana.
Narindi kunyara cyane, kuruha, umutwe kundya no kunanuka. Nsabye abarwayi kuza gufata umuti no kubagira inama tuzi yuko ntabwo twabishatse ariko tugomba kumenya kubana n'ubu burwayi abakuchagua kuwa nayo lakini bako maobligation ya kujua ishi nayo bakwijipimisha jean luc kibunguru niwe uhagarariye urubyiruko mu ishyirahamwe ry'abarwayi ba diyabete mu ntara ya kivu ya ruguru adik amaze imyaka icumi afite ubu burwayi kuri we kwisuzumisha nicyo kintu cya mbere gishobora gufasha umuntu kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kuko hari abantu benshi bagendana indwara batabizi yagiriye abantu b'imyaka itandukanye inama yo kwisuzumisha kuko ariyo akarusho ngira ngo ni ngombwa ko buri muntu amenya uko ubuzima bwe buteye cyangwa ubuzima bwe buhagaze diyabete irica buri muntu agomba kwisuzumisha abashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abarwayi ba diyabete buri gihe bo bamenyesheje ko ari indwara idakira kuko imaze kwica abantu benshi ariko umuti wayo ni ugushira ingufu mu kubaha inama bagirwa n'abahanga mu by'ubuzima gufungura neza no gukora siporo nyasa maribiro ni umugiranama w'aba barwayi yavuze ko umubare w'abarwaye wikubye kabiri ugereranije n'umwaka ushize Paraporo na mwaka jana, wagonjwa walikuwa wanaongezeka. Kwa kweli walikuwa wanaongezeka.
abarwayi bariyongeye cyane bagomba kubaha ibintu bitatu uburyo bwo kurya n'imyitozo icya kabiri ni ukwisuzumisha buri gihe hano kuri santire yabo icya gatatu ni ugufata imiti buri munsi bagomba gufata imiti uko twabisabye mbere yo kurya Ambacho wanakamata dawa jinsi tulimoprescrire. Asikose kukamata dawa avant repas.
ibikorwa byo gupima abantu indwara ya diyabeti byanabaye mu nkambi icumbikiye abantu baheruka guhunga intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta mu karere ka Rucuru abashinzwe ubuzima ku rwego rw'intara bavuga ko Kivu ya ruguru iri mu ntara eshatu zirimo umubare munini w'abarwayi ba diyabeti Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika Igoma abahinga mu buvuzi b'indwara zifatira mu bice by'umubiri birimwo umushigishito pancreas amara n'igitigu mu rwanda baraburira abaturarwanda ko botegerezwa kwisuzumisha hakiri kare igihe berekanye ibimenyetso abo bahinga bavuga ko ubwo burwayi kutabwivuza hakiri kare bishobora no kuvamwo kanseri u rwanda ni kimwe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bicifashisha abavuzi b'abanyamahanga bunganira abenegihugu kuri izo ndwara erike bagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyo nkuru imibare itangwa n'impuguke mu buvuzi mu rwanda igaragaza ko indwara zifata urwungano ngogozi n'umwijima zirushaho kwiyongera uko iminsi igenda ishira ibi bigaterwa n'uko bamwe bahura n'izo ndwara bakazijenjekera ntibahite bivuza muri uyu mwaka muganga vincent dusabe ijambo inzobere ivurira mu bitaro bitandukanye avuga ko mu barwayi bakiriye abakabakaba mirongo itatu ku ijana bari bafite ubwo burwayi iyo tuvura abarwayi baje batugana mu bitaro byose nubwo yaza afite ibindi ariko usanga hafi mirongo itatu ku ijana bafite n'ibibazo bijyanye n'ubwo rwungano ngogozi mirongo itatu ku ijana mu mubare munini cyane muganga dusabe ijambo akavuga ko iyo bagerageje gusuzuma ababagana bakoresheje imashini zabugenewe zishobora kureba mu rura runini no mu gifu no mu rura ruto ruhura n'igifu basanga bari hejuru ya mirongo itandatu ku ijana baribasiwe n'uburwayi bw'urwungano ngogozi dusabe ijambo yabwiye ijwi rya amerika ko kuri iyi nshuro ababaganye mirongo itatu n'umunani ku ijana gusa aribo basanze badafite ibyo bibazo kuri iyi nshuro nanone u rwanda rwari rwiyambaje inzobere z'abaganga b'abanyamahanga bazifasha kuvura izi ndwara zo mu rwungano ngogozi izo nzobere zirimo izaturutse mu bihugu bihugu bya leta zunze ubumwe za amerika australia ubuholande ndetse n'abagize umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara zifata urwungano ngogozi muganga ken wo mu itsinda gi rising ryaje gufasha abaganga bo mu rwanda avuga ko ibikorwa byabo byagenze neza akagira inama uwagize ubwo burwayi uko yagombye kwitwara So this has been a very uh, interesting week and we have seen different conditions.
aragira ati cyabaye icyumweru cyiza gishimishije twarebera mu buryo butandukanye byari ingirakamaro kuko buri wese yagerageje gufatanya n'abandi mu kwita ku barwayi iyo ufite uburwayi bw'urwungano ngogozi gerageza kureba muganga hakiri kare kuguma gukerererwa bishobora kukubyarira kanseri mu gihe bwa burwayi buba bwashoboraga gukira niba ubonye ibimenyetso genda urebe muganga wawe bigishoboka witindiganya kuko birushaho kuba bibi ikibazo cyose uhuye nacyo gerageza kureba muganga muganga ken kandagira inama abarwaye urwungano ngogozi kugabanya kunywa ibisindisha ndetse no kwirinda kunywa itabi kuko birushaho gutuma uburwayi bubazahaza muganga dusabe ijambo nawe akajya inama ku buryo abantu bagombye kwitwara bakibona ibimenyetso ko barwaye ikintu cya mbere ni isuku isuku ku mubiri isuku mu bidutunga ibinyobwa n'ibiribwa kuko hari indwara twandura zijya mu buvuzi bitewe n'uko isuku ari nkeya ikindi cya kabiri gikuru ni ukwivuriza ku gihe murakivuriza ku gihe nta kuvuga ngo kuko abenshi baraza ngo maze imyaka ibiri ngo ndwaye igifu wajya kureba ko ugasanga harimo kanseri kandi icyo gihe akaba yarivuje mbere akiboneye ibimenyetso yari kuvurwa agakira ibimenyetso kuri izi ndwara zifata urwungano ngogozi n'umwijima birangwa no kubabara mu nda bitewe n'urwego uburwayi bugezeho habaho kuruka bisanzwe kuruka amaraso cyangwa kuyituma no gutakaza ibiro byinshi nta mpamvu nk'uko abaganga babisobanura ubu ni ubuvuzi bujya butangwa ku buntu mu babonye ubuvuzi kuri iyi nshuro ijwi rya amerika yavuganye n'umubyeyi winifrida nyankurije w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko mu karere ka kayonza uyu wamaze imyaka cumi n'itanu arwaye agasabo k'indurwe tumuganiriza yagaragazaga akanyamuneza agereranije n'ibindi bihe
nuko bamwe bazi ko bazankura burundu bitazongera kunsubira amakuru bari gasabo n'indugu kakaba karimo amabuye kagafunga noneho indurwe yamanuka ariko mu gifu imitsi yakaba yarafunze ubwo rero bakagomba kuba babanje gukazibuba bagerageza kugira amabuye avamo ariko hakaba hari ibuye bambwiye ngo ryanze kuvamo rinini bazongera bakankorera ikindi gihe bwana marite renzaho ni umugabo wa yankurije avuga ko umugore we naramuka avuwe agakira bizababera umwanya mwiza wo kumva batekanye mu rugo rwabo nakira rwose aramutse akize byaba bigiriye umuryango akamaro kanini kuko nta hungabana ririnda umuryango wagumya kugira cyane ubukene bwo ntibwahava ariko noneho n'ibitekerezo byinshi rwaje umuntu hari ubwo wumva udatekanye ugasanga biguteye impungenge nawe ubwawe ugasanga hari ikintu bihungabanya muri uyu mwaka ubuvuzi nk'ubu bwakorewe mu bitaro icyenda byo mu rwanda birimo ibitaro bikuru byitiriwe umwami faisal ibitaro bikuru bya kaminuza chuk biri i kigali n'ahandi impuguke mu buvuzi mu rwanda zivuga ko muri uyu mwaka bakiriye abarwayi bagera ku gihumbi magana atatu basaba gusuzumwa n'inzobere zivuga ko kubera ubwinshi bwabo bagezeho bahagarika abo bakiraga zisobanura ko muri abo abagera kuri magana cyenda basuzumwe n'inzobere muganga dusabe ijambo akavuga ko mu kuvura izi ndwara ku ruhande rw'abaganga mu rwanda urugendo rukiri rurerure eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwaduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyongabo mugire amahoro n'ibihe byiza
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri katari irushanwa rihiga ayandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje radiyo ijwi rya amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri afurika radiyo yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri afurika ndetse no mu mujyi wa doha muri katari mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radiyo yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago
It's a MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
Dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara